Yeni Radyo İzmir Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse amahoro ikaza kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu burundi abanywanyi b'umugambwe snl cumi n'umwe bo mu rwego nyobozi barasohoye itangazo ejo kwa kabiri bamenyesha ko bakomboye agatonrwasa arongoye umugambwe snl ni mu gihe hari haheze indwi agatonrwasa akomboye abo banywanyi mu mabanga yabo iyo ngingo rero yafashwe kuko hari byinshi abo banywanyi bagiye barerekana kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho bagiye barerekana ingendo zitabereye indongozi yo mu rwego rukuru rw'umugambi uyo ni simon bizimana umunyamabanga mukuru w'umugambwe senel ejo ku munsi wa kabiri mu karere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda niho habereye ibikorwa byo guhimbaza umunsi wo kwikukira ku nshuro ya mirongo itandatu na rimwe no kwibohora ku nshuro ya mirongo ibiri n'icyenda ejo ku munsi wa kabiri ingwano yarabica bigacika ku mugwa mukuru wa sudani khartoum aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoya cyane ntimuje kure dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ejo ku munsi wa kabiri ingwano yarabica bigacika ku mugwa mukuru wa sudani khartoum oriane itangishaka abandanya iyi nkuru intambara idasanzwe yadutse mu kigwati ca omdurman mu burengero bw'umugwa mukuru wa sudani igisirikare cyariko kigerageza kugara imihora ikoreshwa n'abagwanyi batana mu mitwe naco mu kurungika ibigwanisho muri ico gisagara ababibonye bavuga ko igisirikare cyakoze ibitero gikoresheje indege zo mu ngwano hamwe n'abasirikare bagwanira ku butaka mu bice bitandukanye by'icyo kigwati Omdurman abasirikare bagumye bagwanya leta bazwi ku izina rya RSF batangaje ko bakoroye indege yo mu ngwano abanyagihugu bashize amasanamu ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana umusirikare yakorotse ava mu ndege igisirikare ntikiragira icyo kibivuze ko intambara hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'abagwanyi bo muri uyo mugwi rapid support forces yatanguye ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa kane kuva icyo gihe iyo migwi iguma itana mu mitwe kandi byatumye haba ubwicanyi bushingiye ku macakubiri mu burengero bwa darfur ivyo bishobora kandi gutuma igihugu kija mu ntambara ya gisivire y'urutavanako abanyagihugu bavuga ko intambara yabaye kuri uno munsi wa kabiri mu kigwati ca Amdurman yari iya mbere ikomeye ibaye mu ndwi za vuba kandi ko igisirikare cagerageje kwigarurira uduce cari caratakaje harimo no gukingira ikirindiro c'abapolisi
urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe agateka ka muntu ruzogirisha inama yihutirwa igenewe kwihweza iturirwa ry'ibitabo bihezagiye vy'ikorowani ni nyuma y'iturirwa ry'igitabo c''ikorowani ryabaye ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye mu busweda ivyo vyabereye hanze y'umusigiti mukuru ku mugwa mukuru stockholm iturirwa ry'ico gitabo ryariyamirijwe n'abayisilamu bo mu bice bitandukanye vyo kw'isi sarwan momika afise imyaka mirongo itatu n'indwi yahungiye mu busweda avuye muri iraq haraheze imyaka itari mike yarahonyanze ico gitabo gihezagiye c'ikorowani araturira impapuro zitari nke zaco hari mu gihe abayisilamu bo mu bice bitandukanye vyo ku isi bariko bahimbaza umunsi mukuru wa id al ada warangiza urugendo mu kibanza gihezagiye ku bayisilamu ca meka muri arabiya saudite urwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu rufise icicaro i geneve mu busuwise ruriko ruragira inama muri iki gihe gushika ku itariki cumi na zine y'uku kwezi kw'indwi ruzohindura ibibazo ruriko rurihweza kugira ruganire vyihutirwa ivyerekeye iturirwa ry'ibitabo bihezagiye vy'ikorowani rubisabwe n'igihugu ca pakistani ico gihugu caserukiye ibihugu bitari bike bigize ishirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu vy'abayisilamu birimwo ibigize urwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu kwihweza vyihutirwa ikibazo c'iturirwa ry'ibitabo bihezagiye vy'ikorowani bisa n'ibizoba muri iyi ndwi ku munsi n'itariki bikirindiriye gutangazwa n'ibiro vy'urwego rwa onu rujerwa agateka ka muntu vyakoranye uno munsi mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abanywanyi b'umugambwe senel cumi n'umwe bo mu rwego nyobozi barasohoye itangazo ryo kuwa kabiri bamenyesha ko bakomboye agatonrwasa arongoye umugambwe senel ni mu gihe hari haheze indwi agatonrwasa akomboye abo banywanyi mu mabanga yabo inkuru twateguriwe na desire yatungimana igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa kane n'umwaka umugambwe senel urongowe na agatongwasa wararemesheje ikoraniro ridasanzwe ry'uwo mugambwe muri iryo koraniro hapfunitswe ko inzego z'umugambwe zitegerezwa kwisunga indinganizo nshasha y'igihugu aho amatora yimirije mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ku bashinga amateka uburundi buzaba bugizwe n'intara zitanu zahora ari cumi n'umunani muri kino gihe turiko turabashikiriza ino nkuru iyo ndinganizo nshasha y'intara zitanu mu burundi ntibiramenyekana neza ryari zoja mu ngiro iyo ndinganizo nshasha ariko yatumye benshi mu bari bagize inzego nyobozi z'umugambwe senere mu ntara no mu makomine batakaza ibibanza vyabo ibitabanezereje kuri uno wa kabiri abanywanyi b'umugambwe senere cumi n'umwe bagizwe n'abashinga amateka cumi barasohoye urwandiko bavuga ko bahagaritse umukuru w'umugambwe senere rwasa gato mu banga yo kurongora uwo mugambwe ivyo bamwagiriza arimo guhemukira umugambwe ku nyungu ziwe bishikirizwa n'umushingamateka terence manirambona dushinze ihagarikwa ry'umushingamateka agatogwasa amabanga y'umukuru w'umugambwe no kuwuserukira imbere y'amategeko ku mvo zikurikira amakosa ndenzarugero agaragarira ku kuremenaniriza inzego z'umugambwe no kuzicanishamwo urenga amategeko y'umugambwe n'ay'igihugu inyungu amafaranga no kwihagira amatungo y'umugambwe ukwikunda birengeje urugero gukwiragiza ibihuha n'ibinyoma mu banywanyi b'umugambwe no mu gihugu terence manirambona asaba ko vuba na bwango hoca haba ikoraniro kaminuza ry'umugambwe agatongwasa agasubirizwa kugira ibikorwa vy'umugambwe ntibidindire dusavye komite nshingwabikorwa y'umugambwe cnl irongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe gufata uburongozi bw'umugambwe bw'imfatakibanza no gutuma ko ikoraniro kaminuza hisunzwe amategeko kugira hasubirizwe umukuru w'umugambwe ahagaritswe igenekezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatandatu abanywanyi ba senere bamenyesheje kuri uno wa kabiri ko gwasa abogojwe amabanga yiwe bari bahagaritswe mu kubahagarika hisunzwe cyane cyane ingingo ya mirongo ine n'indwi yo mu mategeko agenga senel iyo ngingo ivuga ko umukuru w'umugambwe abanje kubija inama n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe afise uburenganzira bwo guhagarika abanyamabanga bakuru b'umugambwe ku rwego rw'igihugu abahanuzi mu biro by'umukuru w'umugambwe abahanuzi b'umunyamabanga mukuru bene abarongoye abandi ku rwego rw'uturere simo bizimungu umunyamabanga mukuru w'umugambwe senel aratubwira n'ibindi umukuru w'umugambwe yisunze mu guhagarika abo banywanyi cumi n'umwe iyo ngingo rero yafashwe kuko hari byinshi abo banywanyi bagiye barerekana kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho bagiye barerekana ingendo zitabereye indongozi yo mu rwego rukuru rw'umugambwe hanyuma rero umukuru w'umugambwe yisunze ingingo ziri mu mategeko y'umugambwe cyane cyane ingingo ya mirongo ine n'indwi ni ukuvuga ko rero abo bahagaritswe kuko bigenjeje nabi muri icyo kiringo cyose umwarimu wa kaminuza yanonosoye ivyigwa vya politike deni bashimiye ubusa amenyesha ko itunganywa ry'imigambwe mu burundi ritigera ryisunga intwari ibereye amenyesha ko iryo bomborabombora muri senel ari aho rituruka nk'uko vyagiye biribonekeza mu yindi migambwe mu burundi ivyo rero biva ku kuntu mu migambwe iri ngaha mu burundi usanga ata demokarasi ihari usanga umunywanyi ata jambo rihambaye afise usanga umengo umunywanyi naho yoba ari mu ndongozi z'umugambwe ategerezwa gukurikira gusa iryavuzwe n'umukuru w'umugambwe ivyo rero nivyo bihava bikavyukamwo induru kubera bihava bijana ku kuntu umwe abona ko inyungu ziwe zihava zibangamirwa uwundi akavuga ati najewe inyungu zanje zirabangamiwe ugasanga rero ibijanye n'ivyiyumviro vy'umugambwe ivyo babishize hirya uwo muhinga amenyesha ko izo ndyane ziri muri senel zishobora gutuma uwo mugambwe ucikamwo ibice ishami riyoboka rwasa n'ishami riyoboka abatavuga rumwe na rwasa biragoye kuvuga yuko ayo mashami uko ari abiri bigikunda yuko ashobora kwicara hamwe akaja hamwe ari uko arabazokwitwa nyakuri canke arabazokwitwa senere canke bakarondera irindi zina ivyo ntawoshoka bimenya ubu mugabo ikigaragara co ni uko ariyo bitera bija basa n'abamaze kuvavanura bisa n'ibitacoroha yuko bosubira kwicara hamwe kugira ngo e, bashobore kubaka umugambi umwe ku ruhande rwa gwasa basaba abo biyonkoye kwemera ibihano bahawe hanyuma basabe ikigongwe bagaruke mu ruhongore desire atungimana kigali ijwi ry'amerika ejo ku munsi wa kabiri mu karere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda niho habereye ibikorwa byo guhimbaza umunsi wo kwikukira ku nshuro ya mirongo itandatu na rimwe no kwibohora ku nshuro ya mirongo ibiri n'icyenda gloria tuyishime yari yahatubereye
ni ibirori byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye b'igihugu bakuriwe na minisitiri w'intebe Edouard Ngirente byaranzwe ahanini no gushima ibyagezweho n'ingabo z'igihugu zagize uruhare mu kubohora u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane byaranzwe kandi no gutaha umudugudu w'icyitegererezo wubatswe mu murenge wa Rugerero watwaye asaga miliyari cumi n'umunani z'amafaranga y'u Rwanda bamwe mu baturage ijwi ry'Amerika yaganirije nabo batubwiye icyo uwo munsi uvuze Uwimana Nesphore ni umuturage wo mu murenge wa Nyamyumba wo muri aka karere ureba u rwanda ubu ni igihugu gitoshye kizira intambara ni igihugu kimeze neza twagira yezu calixte ni umuturage w'umurenge wa cyanzarwe bamaze kubona ko igihugu cyari kigeze ahaga bariyemeza biyemeza kubohora igihugu biyemeza kuhasiga ubuzima kugira ngo babohore abanyarwanda ijwi rya amerika yanyarukiye ahubatse umudugudu w'icyitegererezo ariwo mpamvu nyamukuru yasobanuwe yo kwizihiriza uyu munsi mu karere ka rubavu twasanze imwe mu miryango imaze gutuzwa nzagibwami huseni tumusanze iwe n'umuryango we w'umugore n'abana babiri none waraye aha ejo waraye aha ejo ubundi waraye hariya ukabona umwaka urashize urangije imyaka itanu nta nzu umara n'amezi atandatu wumva bikubereye nk'ibintu by'ibitangaza nk'ubu twageze hano aho kugira ngo wumve mbese umutima utekanye n'ibitotsi byabuze kubera ibyo bitangaza aho data na mama batabaye umubyeyi wacu yabaye aho tutagiraga gakondo twayibonye ishimwe rikomeye uyu mudugudu watashywe kuri uyu wa kabiri ntabwo ugizwe n'amacumbi y'abaturage gusa wubatswemo n'isoko ryo gucururizamo ikigo mbonezamikurire cy'abana bari munsi y'imyaka itatu ikibuga cy'imyidagaduro ivuriro n'ibiraro byo kororeramo amatungo magufi kugeza ubu abamaze kwandikwa muri iki kigo mbonezamikurire basaga ijana na mirongo inani minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu musabyimana claude mu ijambo rye yijeje ko imidugudu nk'iyi izakomeza kubakwa mu rwego rwo gukomeza gufasha abaturage twatangiye ingamba zizatuma n'ibibazo bikunze kugaragara iyo tumaze kuzitaha bizakomeza kugenda bikemurwa dusaba buri karere kugira ngo ingengo y'imari ifasha kubungabunga ibyo bikorwa izashyirweho kandi ishyirwemo amafaranga ahagije uwari umushyitsi mukuru minisitiri w'intebe w'u rwanda eduard ngirente wari unahagarariye perezida wa repubulika muri ibi birori yasabye abatujwe muri uyu mudugudu kuhabyaza umusaruro turasaba turasaba mwese ko impano mwabyaza umusaruro mwiteza imbere munateza imbere igihugu cyacu mujyane abana mu mashuri mworore mutunge mutunganirwe hari kandi ubutumwa rusange uyu muyobozi yageneye abaturarwanda bose hagendewe ku ntego u rwanda rufite mu rwego rwo gukomeza kwibohora intego yacu muri gahunda yo kwibohora ni ukugira igihugu gikize ariko tutazatera tudakora ndongera kubasaba nkomeje mureke dukore dukore cyane twiteze imbere duteze imbere imiryango yacu insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti kwibohora isoko yo kwigira abaturage batashye bishimiye ibirori ariko kandi abenshi muri bo bavuga ko bashakaga kwibonanira na perezida wa repubulika paul kagame kuko hari ibibazo byihariye bashaka kumugezaho ngo bakemurire twageze mu bwirahiro rero ndi turahabwa uburenganzira bwo kugira ngo tumenye aho tuzubaka hari ibyo ngibyo rwose yadusubiza vuba twifuza ko n'ubundi ko bari batangiye ibikorwa byo kuyibungabunga n'ubundi bakongeramo imbaraga hanyuma abaturage bagashobora n'ubundi guhabwa ahantu batabashyira mu mage abafite ubushobozi bagahabwa uburenganzira bakuba umunsi wo kwibohora wizirijwe hamwe n'umunsi w'ubwigenge u rwanda rwabonye tariki ya mbere y'ukwa karindwi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri mu ijambo perezida wa repubulika paul kagame yagejeje ku banyarwanda kuri uyu wa mbere yavuze ko tariki ya kane y'ukwa karindwi imeze nk'itariki ya mbere y'umwaka kuko ubuzima bujyanye no kwibohora bwatangiriye aho yibukije kandi ko ntawe uzagerageza gusiba amateka y'umusaraba igihugu cyahozemo kuko yanditswe mu maraso aya mateka twibuka ku itariki enye nyakanga yanditswe mu maraso abantu barayaviriye ntabwo yaza ngo asibwe n'amateka yanditse n'ikaramu ni na byiza ko mbibwira mwebwe muri aha benshi muri bato mufite inshingano yo gukomeza ayo mateka niyo byaba ku maraso kugira ngo atazasibwa na wino umudugudu w'icyitegererezo wa rugerero uzatuzwamo imiryango isaga ijana na mirongo ine igizwe n'abantu magana atatu mirongo itanu na batatu imiryango makumyabiri n'itandatu izatuzwa yacitse ku icumu mirongo irindwi n'icyenda ni imiryango itishoboye idafite aho kuba ni itanu gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu tukivuga kuri iyi nkuru yo kwibohora no kwikukira mu rwanda mugenzi wacu tim ishimwe yavuganye na faustin twagiramungu yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u rwanda jenoside ikimara kuba ni umwe kandi mu bantu bakurikiranye ibirori byo kwikukira k'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri ari kuri stade i nyamirambo twagiramungu ubu yahungiye mu bubirigi aratangura avuga icyo umunsi wo kwikukira usiguye kuri we banonse uko yagenze uko yagezweho mbere na mbere n'ukuntu yatanzwe n'ukuntu yakiriwe na rubanda twebwe twari tubizi indepandanse yabaye niga muri koleji senti andere i kigali nabaye n'umuntu muri bamwe b'abanyeshuri batowe kugira ngo njye kudushyira nkaba rero ngewe nzi ibyo abanyarwanda babonye ukuntu bishimye ntabwo yabaye indepandanse ngo bene yo barayisubiranye indepandanse ishobora kuba wenda itarabaye nk'uko kagame we abitekereza cyangwa se kuba mu bihe byagombaga kuba ariko twebwe twari mu gihugu indepandanse twarayishimye pe cyane twarayishimye kandi n'abari bahari bari abagabo b'abanyabwenge ntabwo bazavuga ko abantu bakayibanda makuza n'abandi ntabwo numva rero ibyo ashaka kuvuga ko ngo ababirigi basubiranye iyo indepandanse bwana twagira mu ngo niba uvuga ko washimye ko yavuze ko no mu bindi bihugu byabaye no kuba ko wemeranywa nawe ko independance yabonetse ariko abari ku butegetsi bakayirekura bakayisubiza ba nyirayo nabwirwa n'iki ko abanyekongo bashubije independance yabo nabwirwa n'iki ko abagande bashubije independance yabo umunsi we yakozeho ibye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane yumva ko ari wo munsi wonyine ko iyo ndepandanse ye bwite y'icyo gihe yaje abantu bari mu marira abandi bari mu mashyamba bapfiramo abandi bagenda birukanka muri kongo barabuze aho bajya bamwe bakaba baranagumyeyo bwana twagira mu ngo uyu munsi wowe se uhita gute ntako mwita bavuga ko ngewe ngomba kubateza iminsi igera umuntu yumva ibyo uri kuvuga ntabwo yumva ko wemera ko umunsi wo kwibohora ugomba kubaho cyangwa se wabayeho ariko murasita cyane ariko muba mushaka nko ku kugira ngo mbese dushimishe kagame niko mwebwe mushaka twapfushije abantu mbese uriya munsi niba ari ngombwa ni kuki mbese atemeye amasezerano ya rusha aho ngaho utaragera kure nagira ngo nkumvishe ko aho ngaho uvuga ko mwapfushije abantu nawe arabivuga ko habaye igitambo ndetse uburemere bw'amateka yaranze igihugu byabaye ko hari urubyiruko rwitanze rugatanga amaraso kugira ngo rubohore igihugu rubohora igihugu cyari cyaboshwe nani ariko muzajya mutanga reka mubwire mugomba kwiga politiki yanyu y'abanyafurika mukamenya ubayobora iki gihe ari mu buki ari mu buhe muryango ari mu yahe mateka ibyo bintu rero hari amateka abantu bivugira cyane kugira ngo abana batoya babyumve kuko tudafite umuvugiro n'ibi ngibyo ni uko nguko ngewe mbibona ibyo kagame yigisha abana ababwira ko ariwe wakoze ibintu by'igitangaza akaba uriya munsi ku itariki ya kane bagomba kubahiriza ngo niko bishaka ariko uko abantu bose babishaka sinako tubyumva turi kuvuga ku mateka yaranze u rwanda ukomeje ku bana ukomeje ku rubyiruko rukwiye kumenya amateka wowe hari nk'ubutumwa ugomba guha urubyiruko ku bijyanye n'amateka y'u rwanda ku cyo bagomba kumenya ubutumwa bwawe ni ubuhe icyo bagomba kumenya ni ukubaza kumva ko ari abanyarwanda icyo ni cyo cya mbere nongere nkigusubiremo niba umunyarwanda wumva yarabyawe n'ababyeyi b'abanyarwanda nabanze yumve ko ari umunyarwanda ko azakura ari umunyarwanda kenshi iyo uvuga ku makuru yerekeranye n'u rwanda yaba amakuru asanzwe cyangwa amateka wumvikana unenga none reka nkubaze ikibazo cya nyuma wowe nka twagira mungu ubona u rwanda rumaze kugera ku ki muri iyi myaka makumyabiri n'icyenda ahantu ushobora kuvuga ukicara ukavuga uti u rwanda rwageze kuri iki ngiki ni cyiza kandi gifitiye inyungu abaturage bose nabikubwira ndetse maze imyaka mirongo itatu n'umunani maze imyaka makumyabiri n'umunani hanze yesu naje mu rwanda kwiyamamaza kandi mbisubiremo aho tuvuwa naratowe ariko sinatowe uzabijanike gute muri radiyo yawe ariko nabuze murasetsa ntabwo iwacu banyigishije gukomera mu mashyi abatware no ndagushimiye cyane kuba uh, bwana twagiramungu yemeye kuvuga n'ijwi ry'amerika uburundi bwarikuye mu bikorwa by'inama igiriye ijana na mirongo itatu n'umunani ya komite y'agateka kazina muntu ya onu iri kibera i geneve mu buswisi abaserukiye uburundi n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu bavuze ko badashobora kubandanya inama irimwo umuntu arondegwa n'ubutungane bw'uburundi eroje wirikaneza dufitiye inkuru y'imvaho iyo nama igira ijana na mirongo itatu n'umunani ivuga ku bibazo by'agateka kazina muntu iri kibera i geneve mu busuwisi kuva kuri uyu wa mbere bitekanijwe kwisozerwa kuri uyu wa kabiri mu itangazo ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu bwasohoye ijwi rya amerika rifitiye kopi leta y'uburundi yatangaje ko yisokoye mu bikorwa by'iyo nama rivuga ko leta idashobora kwihanganira kubona abantu biyita abahanira agateka kazina muntu bakorera hanze y'igihugu bari muri ibyo bikorwa kandi by'ukuri ari abagizi ba nabi bakiriwe imanza n'ubutungane ubutungane bw'uburundi urwo rwandiko runavuga ko urutonde rw'abo bantu leta y'uburundi itifuza kubona yayaruhaye komite ya onu ijejwe ateka kazina muntu imbere y'uko inama itangura turabajwe no kubona iyo komite itemeye ibyo twayisabye kandi uburundi buyifitiye uburenganzira niko iryo tangazo rivuga imbere yo gusohoka umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu mu burundi mede sabushimike yaronkejwe akanya gato avuga kari ku mutima Merci beaucoup, Madame la Présidente du Comité des droits de l'homme, euh, la délégation burundaise. est- murakoze cyane mupfasoni mukuru w'ibiro bya komite y'agateka ka zina muntu intumwa z'uburundi zarashikirije ikibazo tuvuga ko tutashobora kwicarana n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cacu mbere bamaze gukatirwa ku bw'ibyo intumwa z'uburundi ntizishobora kubandanya inama murakoze burundaise ne va pas continuer la session.
komite y'agateka kazina muntu ya onu mw'ijoro yasohoye itangazo rivuga ko ibabajwe n'inyifato y'intumwa z'uburundi ibi ni bimwe mu byanditsemwo turababajwe cyane n'ingingo y'intumwa z'uburundi y'ukwiyonjororaho kwerekana uko ibintu byateye imbere mu gihugu intambamyi n'ibibazo twashyiriweho kuganirako nabo leta y'uburundi mu gukora gutyo ihejeje kwiyima akaryo ko gukorana na komite no gutanga amakuru ku bibazo byashyikirijwe naho uburundi bwikuye mu bikorwa by'iyo nama butangaza ko buzoguma bwitwararika kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ibisata n'amashyirahamwe bifitaniye amasezerano mu burundi abamenyeshamakuru n'abahanira agateka kazina muntu cumi na babiri bari ku rutonde rw'abantu basohorewe imitahe n'ubutungane bikekwa kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubutungane bw'uburundi bwabahanishije umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose mu rubanza bataburanyemwo metre niyongere ari muri abo ijwi rya amerika ryavuganye na armel niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya kat burundi rihanira agateka kazina muntu n'umwe mu bashingwamanza batwaye ibirego muri sentare mpanavyahirahe muri sepeyi kurega bamwe mu bategetsi bikekwa ko ivyaha bihohotera kiremwa muntu mu burundi yaribwiye ko ariwe abaserukira leta y'uburundi banse ko abonana na komite ya onu ijejwe agateka kazina muntu ariko iyo komite iravyanka ari geneve yatubwiye ko akomeza iyo nama kandi atabwo bafise n'aho leta y'uburundi yamusohoreye umutahe mpuzamakungu afata icyemezo ca leta y'uburundi nk'agatera-soni birateye isoni ni ibintu eh, bitesha agaciro burundi kandi birerekana neza ishusho eh, y'agateka muntu mu burundi uko kifashe na karina tesakian umushakashatsi muri dhb ishyirahamwe rikora amatohoza ku bibazo by'agateka kazina muntu mu burundi agira uwo mwihwezo nyene avuga ko inyifato y'abaserukiye leta mu bikorwa vya komite y'agateka kazina muntu ya onu igabanya cyane umwizero ku bari bibaza ko ivyo abategetsi b'uburundi basezeraniye abarundi n'amakungu mu kunagura agateka kazina muntu bigiye kuba impamo En refusant de participer à la session du Comité des droits de l'homme à cause de la kwanga présence gukomeza inama ya komite y'agateka kazina muntu kubera hari impirimbanyi yahunze igihugu leta y'u Burundi yigaragaje niba hari abari bagifise ikizigizigi ku byo yiyemeje mu bijanye no kunagura agateka kazina muntu ewe biragaragara ijana ku ijana ko rwari uruhendo byaba ibyo yasezeranye mu kubahiriza ubwigenge bwo kuja hamwe mu mashirahamwe byaba ibyo gukorana n'ibisata bya oni mu by'ukuri intumwa za leta zisuzuguje mu gusaba ko komite ikumira abantu bamwe ninde yoha agaciro inyifato nk'iyo Peut-on prendre un tel comportement au sérieux armel niyongere nawe ahamagarira leta y'uburundi kurinda igahangana n'amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu kwerekana ivyegeranyo bivuguruzanya niba ataco yiyotsa mu minsi iheze hibuka imyaka itatu perezida evariste ndayishimiye amaze ku butegetsi amashyirahamwe yigenga akorera mu buhungiro yasohoye icegeranyo cerekana uko agateka kazina muntu kifashe yemeje ko muri ico kiringo abarundi barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe ijana na mirongo itatu n'umunani baburirwa irengero n'amajana abiri n'umwe baburirwa igufa umuvugizi wa leta prosper ntarwamiye ntaco yashimye kubivuga ko ijwi rya amerika rimaze kumwereka ico cegeranyo nk'uko yari yabisavye biri mu vy'umunyamategeko niyongere yerekanye abaserukira uburundi bisafukiye mu ngoro y'amakoraniro ya komite y'agateka kazina muntu mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uburundi bwirukanye mu gihugu ibiro vya onu bijejwe agateka kazina muntu buvuga ko bitagikenewe inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu vyari bimaze bikorera muri ico gihugu eroje urikaneza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi abanyamerika bizihiza umunsi w'ubwigenge independence day mu rurimi rwabo uyu munsi ukomoka he ikaze mu kiganiro amerikana ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu intumwa z'ibyari koloni cumi n'eshatu z'ubwongereza zari ziteraniye mu cyo bise kongere mu mujyi wa philadelphia mu cyo tuzi muri iki gihe nka leta ya pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika batoye umwanzuro bemeza ko koloni zigomba kwigenga kandi zikishyira hamwe zigakora igihugu kimwe ariko zikagumana ubwigenge bwazo bwite hashize iminsi ibiri ku itariki ya kane y'ukwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu baratoye nanone noneho bemeza itangazo ry'ubwigenge bw'igihugu gishyashya leta zunze ubumwe za amerika iba iravutse ku mugaragaro kandi burundu kuva icyo gihe kugeza n'ubu abanyamerika bizihiza uwo munsi w'ubwigenge n'ibirori bitandukanye birimo ibitaramo by'abahanzi n'abacuranzi guturitsa mu kirere ibintu bimeze nk'imiriro y'amabara menshi fireworks mu cyongereza cyangwa feu d'artifice mu gifaransa amakoraniro mu miryango bakotsa inyama bagasangira n'akarasisi k'abaturage hirya no hino mu gihugu hose ariko nta karasisi ka gisirikare kabaho umunsi w'ubwigenge independence day warakomeje uba umunsi mukuru wa rubanda ariko ntiwigeze wizihizwa mu rwego rwa politiki mu myaka ine yakurikiyeho mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi nibwo kongere yashyizeho itegeko ko umunsi w'ubwigenge ari umunsi w'ikiruhuko ku bakozi bose bo mu gihugu mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe kongere noneho yari yarabaye inteko ishinga amategeko y'igihugu nk'uko tuyizi ubu ngubu yavuguruye iryo tegeko yongeramo ko abakozi ba guverinoma y'igihugu cyose bazajya banawuhemberwa bivuze rero ko mbere cyari ikiruhuko gusa ariko abakozi badahembwa hagati aho kongere niyo yayoboye leta zunze ubumwe za amerika kuva ku munsi w'ubwigenge ikiri ikoraniro ry'intumwa za leta zose kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda muri uwo mwaka nibwo itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemejwe burundu na leta zigize igihugu rishyiraho bwa mbere umwanya wa perezida wa repubulika naho kongere riyigira inteko ishinga amategeko y'igihugu nk'uko nyine tuyibona muri iki gihe ijwi rya amerika nubwo umunsi w'ubwigenge wamaze imyaka atari umunsi wa politiki abakuru b'igihugu bose uretse umwe rukumbi barawizihije kuva ku wa mbere george washington wategetse manda ebyiri kuva mu gihumbi magana arindwi mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi mirongo cyenda na karindwi kugera kuri perezida wa mirongo ine na gatandatu joe biden perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wanze kwizihiza umunsi w'ubwigenge bw'igihugu ni perezida wa kabiri john adams wategetse manda imwe kuva mu gihumbi magana arindwi mirongo cyenda na karindwi kugera mu gihumbi magana umunani na rimwe kuri we umunsi w'ubwigenge ni itariki ya kabiri y'ukwa karindwi ahereye ku munsi kongere yemeje umwanzuro w'ubwigenge mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
nshuti mwarimu duteze amatwi aha ni ibiganiro byacu birangiriye turashimiye cyane ko mwahisemo gukwirikira ijwi rya amerika turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe na fidel niyongabo mugira amahoro n'umunsi mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika